بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورمس سيرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم كقدني في لما فأكي ستي hijiraa lamaan nu dubbanne kana jiddutti wanni tokko argamte wanni argame sun ammoo amantii islaama irratti jirjiirama guddaa fidde sadarkaan tokko dhumee sadarkaan biraa eegalame wanni argame sun nama lamattu islaame muslima tahan warri lamaan sun حمزة بن عبد المطلب عمر بن الخطاب جر كلمان نموت بكمو قريش كيست بكمو أوترا حمزة نباوراناتي عمر أمو أفيائي قريش yoo qureeshiif gosti bira qureeshiif namni bira wajjiin dubbatu ka abbaan dubbiin sun laalchiftu umar ministeer hajaa alaa jechuun dandeettan ka qureesh qureesh humna isaan jidduu jirtu gosaan qoodamanii gosti isaa ka banii adiyyi hujiin isaanii kennamte safaaraa jedham safaaraa jechuun hajaa alaati gosa isaa keessaa ammoo zamana sanitti namni dubbiin kennamteef isa akkaataa jarri kun lamaan itti islaamteef hagamtakka amantiin islaamaa amantii jara tana lamaanirraa fayyadattee darsii kana keessatti insha allah yoo rabbi ee jedhe dubbanna jara lamaan keessaa ka dura islaame hamza hamzaan waggaan inni islaamu sun waggaa shanaffa'aati yeroo saniin dura abbeeraa rasuula rabbiiti inni alayhi salaatu wassalaam nama jiruu ifii jiraatu tokko nama sahaaballee dhibee rakkisee namni rakkoo irraa himatuu miti nama ilma obboleessisaa kanallee wajjiin dhaabate tumsee fi waa fayyadallee miti jiruma fiiti jiruun isaa sun hoo ta'a akkam quresh yeroo guddoo lolan qabdu inni abbaa lolaati gosti quresh sun ammoo gosa nagayaati baay'ee lolli isaan irratti hin argamu gosti hunduun kabajjii lafti lafa lolaatii miti deemee inni farda fi fudhatee alatti bahee al oolata bineensa ajjeese foon nyaate foon kana fidate ture ture ture ammallee zamana tokko ala baha guyyaa haga tokko ala oole bineensa barbaada ta'aa oole ajjeese akkasi gala nama xabi'aan isaa nama akkasiiti guyyaa tokko rakkoon tun yoo buute yeroo buutu san nama rifachiifti faanti isii boodan argamtu ammoo baay'ee nama gammachiifti nasriin rabbii subhaanahu wa ta'aalaa tumsi rabbiin guddaan gabroota fiitii tumsu rakkoon booda dhufa guyyaa tokko kama yeroo hundaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam rakkatan makkaa keessatti guyyaa tokko akka addatti rakkoon isaa mudatte sun maal sun abii jahli namtichi jedhamu kaafirtichi guddichi sun qiyaasa malee amantii islaamaa tanaaf rasuula rabbii jibba guyyaa tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qofaa ifi naannoo safa'aa kana taa'an arge yeroo namni naannoo sana hin jirre rasuulli rabbii taa'anii fira rabbii fi zakkaran quraan fi qaraatan abi sufyaaniin kun itti dhufee achi ilaalee namuu hin jiru gamana ilaalee namuu hin jiru namtichi diina kiyyaa kana dhaqee arda aara irraa baha fi hin jedhe abi sufyaan abi jahli abi jahliin kun dhufee rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ka qur'aana fi qaraatan bira dhaabatee arrabse akka hamat arrabse rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam deebiin kennineef quraana qaraataniif irra takka arrabse itti cinaa gale fuula dura dhaabatee arrabse arrabse deebiin kennineef rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maal rabbii guddan maal jedheen وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يو نمني وان بيك ولالا تقربس نجاتي جدي راجلس ربي جدي أبي جهل نمني جهلي كبو جدار يكون أبا جهلي تيو يو جاهل توني وان هم توسين جدا وان قاري دبادوني راجلس ربين jaahiltoota ta'e abbaan jaahil'iituu kana bar kammaan jaahiltoota kaaniyyuu dura taa'aa jaahiltootaati ka rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dura dhaabatee arrabsa sun waan rabbiin guddaan akkana jedheeniif rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam deebiin kennineef quraana fi filaa taa'ee kadhaate arrabsee arrabsee arrabsee arrabsee dadhabe namni kabajaa hin qabne kabajaan ati isa kabajju daba sodaatti fakkaatti oofin ati gootuuf wallaalchatti fakkaatti nama wan beekne nama wan beekne salphataa kabajaan ati kabajju salphinne waan atin gara badatti hiikkata nama waa beekuttu waan namni godheef beeka kabajallee taatu horillee taatu dubbillee taatu nama waa beekuttu beeka namni waan beekne badaan akka abiijahlii kun yoo namni irraa cal'ise yoo namni toltuu itti oole wama isa sodaatan si'a kun jaahiltichi abbaan jaahil'ii dhufee rasuula rabbii dura dhaabatee achi deebi'ee dhagaa barbaadatee dhagaa guddaa fudhatee rasuula rabbii dura dhaabatee arrabsee arrabsee arrabsee dhagaa kana mataa isaanitti gadhiisee mataa cabse laa hawla walaa quwwata illaa billahi aliyyil aziim mee rakkoo rasuula rabbii mudatte haga isin geettu laala khayru khalqillaah caalaa nama rabbiin guddaan uume kaafirtichi sun abbaan jahli'ii sun dura dhaabatanii arraba isaan hin qabneen mee maal arrafaman rasuulli rabbi qulqulluu waan arraba maaltu keessa jira arrafaman ka arrafamu jaahiltichi san sila ka hujiin isaa hunduu salphinnaa arraba dhaga'aan dhahe dhiigni laa yaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dhiigni mataa rasuula rabbi irraa yaa'e abii jahli har'a jibbanna qalbii ifii qalbii tiyye fayyise jedhe waan qiyaasa malee nabi muhammad jibbuuf har'a haga tokko haaloo irraa bahe jedhe gammachuun guddoon itti dhagayamte namni tokkolleen hin garre qofumat argadhee har'a haaloo irraa bahe jedhe gammachuun gala deebi garuu namni tokkolleen hin garre rabbiin guddaan arge rabbii guddaa arge santu waraanni rabbii heddu taloo takka ta kaafira gabritti sayidich isilleen kaafira abdillahi ibnu jadcan jedhama gabritti abdillahi ibnu jadcan takkattu naannoo sanitti yeroo san achii garti abii jahli isiin garre isiin ammoo waan inni jedhuuf waan inni hojjetu hundaan garte ajabte nama kana ka naman dubbif ka taa'ee ifirraa waan ifii hojjetu jiru ka namni akkasitti arrabse osoo inni deebii takkan kennin ammallee akkasitti dhawan ajabte isii ta achi dhaabattu rasuulis ifirraa gala dabran dhiiga ifirraa dhiqu mana fit deebi'anii dhiiga ofirraa dhiqanii hafuura baafatan subhaanallah da'waan san qabdi amantiin bifa saniin nu ga'ette waan mucayyootaan taa achi dhaabattu abbeeran rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hamzaan farda fi yaabbate guyyaa hagam ala ka ture alarraa gale alarraa gale intala ta achi dhaabattu dubbii taan ajabde jarri lachuu achii deeman abiyyahl illeen deemi nabi muhammad illeen deemi alayhi salaatu wassalaam hamzaan dhufe hamzaan dhufnaan gabrittiin tun hamzaa yaamte dhufee bira dhaabate oduu taanichi odeessite waraana rabbiti wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa huu namni tokkolleen ka waraana rabbii kana be'u eessa jiraatuu isaa hagam tahuu isaa bifa kamiin jiraatuu isaa namni tokkolleen ka beeku rabbi malee hin jiru waraana rabbiiti maal jetteen yaa abaa camaara abaa camaaran hamzaa kan low ra'ayta maa laqiya bnu akiika muhammad ilmi obboleessa kan keetii muhammad waan isa mudate osoo ardha gartee jetteen akkaataa ajabaatiin ittiin talaan dura abbaa amaaraa jettee kabaje yaa hamzaan jenneeni namni yoo maqaa bifa sanatti yaa abbaa abaluu namaan jedhe namni kabajaan caqasuu qaba si kabaje lammata waan muhammad mudate osoo jetteen isilaan dandeetti namni tokkolleen ka maqaa muhammad qabu makkaa keessa hin jiru tokkolleen guutuu magaalaa keessaa maqaa kan isaanuma qofa qaba muhammadin biraa hin jiru magaalaa keessa osoo waan muhammad mudate ardha garteen jenneen osoo waan ilma obboleessa kan keeti muhammad waan ajabaatu firummaa isaanii walitti hiite ilma obboleessa kan keeti ka ati abeeraa taatuuf muhammad jetteen maal mudatu jennaan abal hakamtu itti dhufe abii jahlii kan abal hakam jedhaan gandi biyyaa gaa abal hakamiin kun maqaa ummanni muslimaa itti baase rasuulli rabbi itti baase alayhi salaatu wassalaam abal hakam ardha isa arge akkanatti arrabse akkana jedheeni akkana jedheeni tana jedheeni deebii takkan deebifneefi hagasitti wayi lakkisee dhagaa fudhate mataa isaanitti gan lakkise dhiigni hagam gayuu irraa yaa'e osoo deebii takka ittiin kennin nagaan gara manaa fi deebi'aadha guddoo salphate guddoo miidhe ilma obboleessa kan keetii jedhe osoo silaa ilatan teetiin garte wacaal dhiftaa jetteen intalti dubbiin tun dubbii jabdu takkitti hamzaan dallane maal dallane waa hedduun isa dallansiise amma ilma obboleessa kan keetii jedhaniini obboleessa isaa abbaa nabi muhammad cabdullaahi ka du'e yaadate osoo inni jiraate way silaa ilma obboleessa kiyya akkanan miidhamaa jedhe ilma obboleessa isaa ka halkanii guyyaa qureesh rakkiftu ka inni guyyaa tokkon tumsiniif tana yaadate ammallee jagnoota magaalaa irraa tokko inni hariyaa isaa biratti heger kabajaan qabu ilmi obboleessasaa akkasitti miidhame ilmi obboleessasaa akkasitti miidhame deebii takka kennuu dadhabee nagayaan cal'isee mana isatti yoo inni gale war kabajaa tokkollee hin qabu hariyaa isaa biratti wanni biraa ta'e isa dallansiifte gosa abii jahlii tanaaf gosti isaanii gidduu doggomsu jira banu haashim kanaaf warra rasuula alayhi salaatu wassalaam fi banii makzuum warra abii jahli gidduu doggomsu jira durirraa dura taa'an gosa taani nama gosa teenna akkasit dhufe osoo inni waa tokko irraan balleessin bifa saniin salphisuun isa dallansiif dallansuu tana hundaa walit qabate takkittimaan murteeffate haaloo irraa bahu farda firraa bu'ee abiyyi jahli barbaaduu gore yoo inni jedhe abiyyi jahli kunoo qureesh keessa taa'a kaabaa dura taa'ee haasawa hamzaan kun yeroo alaa galu bakka qureesh taa'an kanarra dhaabatee diqqo haasawaan qureeshin dur waan akkana argee leenca argee akkana godhee kunoo ganda maduu akkana dhaqee maalii dhee oduu tan odeessaaf oduu isaa tana manguddoon hin jaalatti waan inni akka duritti oduu taaniin dhufe sehanii hamzaan dhufe in odeessi jedhaniin yaakinam linkii gadhiisu kun irraa dhiisa baaraka allahu fiikum odeessi jennaan maal godhan odeessi jennaan gadhaabatee odeesse diqqo odeessee oduu taan abii jahlitti cinaa galee kalaayee buunnee isaa guddittii ta xiyyaan darban san ta akka ulee jirtu san san fudhatee saniin mataa isaa keessa akka ajaa'ibatti dhaane takkitti mini duraa dhayin dhiigni mataa keessaa jige akka hama dhaye dhoofnan maal jedheen fudhadhu jedheen kuunnootiisan akkuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam mataan isaanii dhaawame mataan abii jahlis dhaawame garuu rasuuli rabbi bakka namni tokkolleen hin garre dhaawamanii inni gosa jiddutti maanguddoo jiddutti kaabaa duratti dhaaname salphina namni guddaan hagas gahu ummata duratti dhaanamuun salphina guddaa sila hamni sun imagaya haga san hin geenne itti deebise wanni tokkolleen ka hamzaa qalbii isaa qabbaneessaa hin jirtu yeroo san yoo ajjeesuu hin tahin wanni qalbii hamza'aa qabbaneessaa abii jahli kan ajjeesu akka isa ajjeesuun ammoo waan laaftuu hin ta'in hin beekaa sanitti hin seene ima dhaane maal jedhe wanni abii jahlii kana irra dallansiisaa maal jedhe wanni irra dallansiisaa amantii haaraa tana maal jedhe ilma obboleessa kiyyaa miitaa jedheen atin ka an amantii isaa fudhadhee jiru an muslima tahuu kiyyan beektu jedhe inni yeroo kana abii jahlima kana dallansiisii malee waa adda amantii wahilleen hin jirtu ka dallansiisullee rabbiif hin dallansiifne egaa gosummaaf rabbiif hin hojjenne waan kana gosummaaf hojjete dallansiisee ummanni gariin abii jahlii tumsuu eegalanii garuu abii jahliin maan sun jidduu seene lakkisaa jedhe badiin tiyyaa na guyyaa kana dogoggora hojjete kasin ummata addaan qabbaneessee hamzaan mana fitti gale manguddoon qabanii addaan achii mana fi deemi yeroo mana fi deebi'een booda dubbiin inni jedhe tuun hagam geettii galteef sila ummata dura dhaabadhee an muslima jedhe an ee ummata dura dhaabadhee ka ummanni hunduu na dhagayu an muslima tahe jedhee miti ee dubbiin tun dubbii xiqqoo miti gaa eega takka akkas jedhe amma deebi'ee an muslimaam jechuu hin danda'u sun salphinna takka waan takka ta ittiin amanin ta dhuga'aan ittiin quufin illee munaafiqummaa gubbumarra fudhateetuma akkasi jiraachuu illee hin danda'u rakkate amma qalbii isaatii islaaminnatti hin quufne ummata dura dhaabate ammoo muslima jedhe an bor muslimaam jechuun hin jirtu rakkate rakkannaan maal tahaa wallaale salaata istikaaraa waan fakkaataa takka hojjete rabbii fi kadhate yaa rabbi jedhe waan na mudaten gartaa gasiin geettu waan na mudate kana bifa kamiin keessaa bahaa hin beeku yaa rabbi yoo karaa dur irra jiru ka abaabayyuuf akaakayyuun kiyya siin gabbartu ka muka taabotaaf sanamaan si gabbaru yoo karaan kun khayrii qabaate karuma kiyya ka durii na jaalachiise yoo ammoo karaan ilmi obboleessa kiyyaa muhammad dhufeen kun sanirra khayrii qabaate yaa rabbi islaaminaa tiyya na jaalachiisi mala khayrii naa bani jedhe yoo inni hagana kadhate qalbii isaa keessa dhufteef muhammadii makana dhufe dhaqee odeeffadhe hoo jechuu nabi muhammadin dhufe salaame waan bu'etti odeessee mee naa odeessi jedhee mee ati maali rabbi akkamtu si ergate maaliif si ergate maaliin si ergate maal hojjatta maaltu namarra jira waa waggaa hagam waggaa jahasaniin dura rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam itti dubbatan akkasuma itti dubbatan aayatuma waggaa hagam irra qara'an san ammallee irra qara'an aayatuma waggaa hagam irra qara'an san ammallee irra qara'an garuu qalbiin isaa ta waggaa hagam duraa sanii miti qalbii haarawa takkitti be inni ayata rabbi irra qara'ee qalbiin isaa laafte takkitti minni islaamina irraa odeesseef amantii islaamaa qalbiin isaa jaalatte hagasitti amantii islaamaa fudhatee muslima tahe muslima tahuun ummata muslimaa yeroo sanitti qiyaasa malee gargaarte inni muslima tahuun inni jigna beekama nama humna qabu nama qureesh sodaattu tokko kun hamza bin abdulmuxalib kasaniin booda gaa amantii tanaaf guddoo hojjete sayfu asadullah rasuli rabbii jedhen alayhi salaatu wassalaam asadullah rasuli rabbii jedhen leenca rabbiiti duula uxud keessa شهيد آخر من رضي الله عنه وأرضاه نمني لما تاكا يرو سنت مسلمة آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب قيم سديهم بود مسلمين نس حمزة را قيا صديق أفا بود تري عمر أمو قريش كيستي نما بيكما أكو أربان دوره هم نقانما itti gaafatama waa'ee hajaa alaa ta qureesh isa nama aangoo guddoo qureesh keessa qabu jechuu rakkoon qureesh mudatte karaa islaamaatiin tun guddoo isa dhibde jibbanne gurguddoo nabi muhammadiif ummata islaamaa kana qalbii isaa keesseente rakkoo gurguddoo irratti hojjete rakkoo gurguddoo irratti hojjete qiyaasa malee ummata islaamaa dhibe amantii tana dura dhaabate qiyaasa malee rakkise fakkeenyaaf intala takka ta kaadima isaa gabrittii isaa takkattu muslima ta'e amantii tana irraa deebi'uu didde mucayyoo tana ganamarraa haga dhaanu osoo gubu osoo dhaanu aduun itti dhiiti yeroo tokko tokko osoo dhaanu osoo dhaanu osoo dhaanu dadhabee biratti dadhabee firaa kufee taa'a yoos wallaahi dadhabee si dhiise malee fedhee si hin dhiifne dhaan akka jabaannoo nama jabsiisa takka haga sirri si dhawuu dadhabeetum si lakkise malee waa jaaladhee si lakkifneedhaan cumar nama xabi'aa jabaatu tokko nama munaafiqummaa beekuu miti adii wanni isaa yoosuma addaan kuta takkaatuma ga dhalate akkas dubbii harkisuu hin beeku inni yookaan akkana yookaan akkana akkuma tokko kutuu qaba inni guyyaa sadiin dura gaafa hamzaan islaamu san hamzaan maanguddicha qureeshaa guddicha abijahli ummata duratti bifa saniin salphisee akkasitti dhaanuun umar baay'ee miite maaliif miite abijahliin kun eessuma isaati eessuma akka mire eessuma guddichi san egaa sila eessuma namni isaan dhaadatu eessumni isaa guddichi kun ummata duratti yeroo duraatiif akkasi dhaanamuun umar baay'ee miite wanni waan kana hundaa fide maalii jedhe muhammad jedhe ar'a abiijahlittu ummata duratti salphate bor nama biraati rakkoo kana hundayyuu hiddaan dhaabuudhaaf muhammadii kana ajjeesuu qabaa jedhe yaate ajjeesuu qabaa jedhe yaate lubbuu tiyyaaf lubbuu qureeshillee nagaya baasu'uuf rakko ofii cinqii tana qureeshirraa dhaabu'uuf muhammadii kana ajjeesuu qaba warra isa jala deemu kaan dhaanne kaan gubne waan mara hojjenne dadhabne ummanni ummata falfalamee jiru waa tokko dugdu dubad hin deebi'u isuma ka rakkoon dhufe kana ajjeesa jedhe yoos murteeffate inni gaa murtii takkarra yoo gahe yoosuma gaa tasaa dubbiin deddeebiin qabdu seefii fi fudhatee waraana fi hidhatee akka yeroo lola deemu namni hidhatutti hidhatee qajeele qajeelaan maal godhe rasuula rabbi barbaade alayhi salaatu wassalaam ajjeesuuf bakka inni jiru hin beeku masjida haramaa dhufe barbaade barbaannaan arguu hin dandeenye rasuulli rabbii mana arqam ibni abil arqam keessa jira yeroo sanitti namni tokkolleen ka mana kana beeku hin jiru inni achi jiraatullee hin beeku inni mana isaa dhaqee mana abubakar dhaqee masjida kee barbaadee naannoo san hundaa barbaadee dhabe isa ka akkasitti deemu namni tokko kafirummaa isaan qabu ka maqaan isaa nucaym ibnu cabdillaahi jedhamu gosaan warruma umar kana innileen bani adiyyi namoota islaaminaa isaanii namni hin beekne irraahi nama gadii kan namni tokkolleen hin beekne jira sun dhokfa dhudheeni ati namni tokkolleen ka beeku hin jiru islaaminaa isaa nucaymii kanattu umar arge takkittim argeen galteef akka umar arda rakkoo guddaa of deemu abbaa umar ardamaa hidhattee deemte waraana maaltu jiraa jedheen adima ittime adima ittime maal jedheeni محمد الجيسو ديما دي ما الجد محمد الجيسو ديما نعيم قياس مالي رفته إني مسلمة وروتا أمنتي إسلاما رفته جرو راي عمر يكونوا أمن الجيسة يدي دي مجرى عمر أبونا ما تبقى تومي قوسان بيكو إني ونساء أديما هيا يجيني الجيسة دي أمك دي مجرى تتاتي yeroo maan dhaqanii rasuula rabbitti himanii if eeg jedhanii hin hafne osoma deemu rasuula rabbitiin fuula kee wal dhufu mala qiyaasa malee rifate waan ta'u wallaale mala dha'ee lubbuma rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam fiksuttu waan hunda caalaa jedhe nucaymu garaa isaa keessatti maal jedheen yaa umar meena caqas jedheen madeera kiyya fire warriga aboo lubbuun tanteessi gowwoomsitee jirti yoo muhammad dhaqxee ajjeefte gosti isaa si dhiiftee nagayaan makkaa keessa jiraattaa seetaa jedheen wallah namni tokkollee siin dhiisuu guyyaa san duutatilleen takka haa du'u jedheen isa ajjeese anilleen du'ee qureesh nagaya bahuun naaf santu naaf caala jedheen aya waan gootu jedheen mala biraa sii himaa mee muhammadii gosa biraa kanan maal gootaa rakkattaa miti manni kan keetuu qulqulluu miti manumaan keetii deebi'i qulqulleessi jedheen maal itti feet abboo jedheen obboleettii tante faaxima fi dhiirsa is'ii ilma adeera kan keeti saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd warra kunyan jannataan gammachiifaman irraa saciid ibnu zayd ka abbaan isaagaa warroota hanafiyyoota zamana nabi muhammad dhufu san amantii dhugaa harkaa qaburraa tokko abbaa isaa kan saciid ibnu zayd dhiirsa faaximaa binti ilkhaaab saciid ibnu zaydiitiif obboleettiin ta'e faaximaa muslima tahanii jiranii islaama tahanii jiranii deemii isaan qajeelchimee gadda kan ka'e qulqulleessite mana mana nama biroo eegasii dhaqi jedheen tun dubbii dhugaa gaare maal waan gosa biraa haasoftere gosaan teetuu harkaasi qabaatte akkanaa innaan ee jedheen inni gara mana jara achi deebi nucaym hoo mana daara abil arqamitti arqamin abil arqamitti cee wani inni barbaadu akkasuma umarima mashguula godhe mashguula kan abbaa fedhe mashguula haa tahuuti rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam baasu umar deeme mana saciid obboleettii isaa faaximaa dhufe yoo inni dhufee hulootti as kalaaye mana keessatti warri lamaan barsiisaa isaanii ka maqaan isaa khabbaab inal aratti jedhamuun wajjiin qur'aana baratu jiran rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata muslimaa ka zamana san jiru hundaa gologolaan gargar qoodanii barsiisaa godhanii fi bakka isaan itti wal gayan nama sadihin afuriin shaniin walitti hidhanii rasuuli rabbi akkaataa isaan itti amantii baratan godhanii fi galgala irratti yeroo tokko takka guyyaa hagamiin booda yeroo tokko rasuula rabbii wajjiin hundi isaanitu wal ga'anii ammallee irraa baratan addaan galanii ammoo namuu guruuba fi wajjiin amantii barata guruubni kun egaa guruuba faaximaaf saciid bin zaydiif khabbaab bin arattiiti barsiisan isaanii khabbaab khabbaab nama mawlaati nama duraan gabrichaa ka bilisoome nama achi keessa kabajaa guddaa qabu magaalaa keessa jechuun namoota lallaafarraa tokko huloo dhaye ka dhaye huloo akka laafaan dhoofne akkuma nama huloo cabsuu fedhutti dhaye rifatanii yoo laalan kunoo umartu seefii fi hidhatee dhaabataa dubbii waa hafteere dubbiin badde duramee khabbaabii kaan dhoksan tume jalatti meeshaa duuban kaa'anii tume meeshaarra naqanii akkasi dhoksan isa maal jara kana imaa miidha malee obboleessaaf obboleettii akka miidhuun qabu kana miskiina yeroo muduraa mataa irraa darba silaa inni keessattuu nama mawlaa tokko ajjeesuun gumuma isaa baafta malee namni waan si ajjeesaaf waan dhiigan keetii haasa'u hin jiru aadaa sanitti wama gatii isaa baafta fallaaftu sun kabbaabiin kun hin dhokate sa'id mana jalaa bane jalaa bannaan aboo muslima waan waan qara'u jirtan kana na kenna jedhe nama lakki homaa qara'u hin jirru jedhaniin itti jirtanii kijiballee hin beeku inni moggaa haasa'u hin beeku jenni siyaasaa hin beeku akka zamana kanaa kana womaa qara'u jirtanii san qofaa miti muslima taatanii keessanis dhagayee jira dhugumanatti maalinnaa lakka waan akkasii hin jirtu jedhanii akka jedhatti kijibduun arga gaanni inni nama faraasan isaa nama umar nama akkana laalee fuulduratti waan hedduu himuu danda'u tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam namni waan fuulduraa beeku ummata kee keessa osoo ka jiraatu taate umar jedha nama mala dha'uu danda'u tokko umar nama namni dura taa'ee waan inni ilaalan argu itti kijibuu danda'u miti kana jennaan walitti bu'an amma سعيد سعيد بن زيد سعيد ولب أني ومر تكتي من أين قا كوفيس سعيد كان دين رايا إن تلت بليتيسا هاتي مانا سعيد فاطمان شيتين ربوتي تناس أكبدا دايم ديگر رادا برسي أما ور لتشو madeesse ganda soddaa dhufee bara rakkoo hamma geetu tun eega jara dhiiga jara lachuu argame fitti isa alfate hagasummaa bar xiqqoo saalfiin jiraatu nu kabajaa takka yoos dhaabatee cal'ise amma intalta muqiyaasa malee dallantee lolteen itti goggogdee obboleettii miire arrabsiti womaa deebii ittiin kireen irraa cal'ise waan jedheen mee waan reef qaraatu san lakkeen hin qara'aa jedheen amma kunooti jetteen wayaa fi jalaa baafte qur'aana rabbii qaraana muslima taane waan feete tahi jetteen lakkeen hin qara'aa jennaan qara'uu hin dandeettu jetteen maal jennaan najisa jetteen atiin kalima rabbiitun jecha rabbii guddaati jechi rabbii guddaa qulqullu ati ammoo najisa qara'uu hin dandeettu maal tahu malee if qulqulleessitee qulqullooftu malee qara'uu hin dandeettu jettani tun amma yeroo sanitti jecha namni silaa umariin jechuu danda'uun jechu kun jecha dhiqaa miti. Umarii si dura dhaabatee waan kana qaraan akka hin jechuun jiru. Hin dandeettu ati qulqulluu miti xuraawaa jechuun dubbii xiqqoomtu. Garuu rabbiin guddaan laaffise achuma seenee bishaan dhiqatee gabbaye. Nakkeen amma hidheen. Itti kenna. بسم الله الرحمن الرحيم تكت بيدين جتشوتا بريدة مقا غاري يدي تكت من قلبي سار رب العفيس إيه غسيغا دما قرأ اللي تقرأ وبرسو في دبسو دندو توكو إن أكا غاري تدبسي قرأ إيه قلتيف قلبي سار رب العفيس تكت من آيات قرأ إيه قلتيف جرى أكربين isa laaffisee inni qalbiin isaa islaamte yoos kabbaabiin kun ammoo siree jalaa caqafatu jira aboochi jalaa hiixatee gabbaye umar jedheen rasuula rabbii kale ka rabbi sii kadhatu arge yaa rabbi umar ibn khaxaabiif amr ibn hishaam abi jahl jara lamaan keessaa ka ati irra jaalattu yaa rabbi amantii islaama seensisi amantii islaamaa isaanin jabeessi jedhe ka rabbi kadhatu dhagaye du'aayisanii rabbi sii qeebale rabbi sii qeebale amantii islaamaa qabadhu jedheen da'wa yoo hiree diqqoo tokko argatte irraa fayyadatu daftee amantii hintii facaasu hagana jennaan maal jedheen waan ajabaati amma haga asitti dubbiin maashaa allah akka ajabatti deemaa jirti jennaan maal jedheen eessa jira amma rasuulli rabbii jedhe allahu akbar yeroo duraatiif jechi ergamaa rabbii inni jechuu yeroo duraatiif sun muhammad maqaa isaatiin yamachiin dura eessa jira amma ergamaan rabbi jechuun ragaa bahe jechuu bar jarri achuma galtee fakkiin islaame daara arqam ibn abil arqam keessa jira achiitti dhaqi jedhanii akkasumaan qajeele daara arqam ibn abil arqam ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam saxaabaa wajjiin taa'anii amantii baratu jiran dhufee manatti dhahe yoo inni manatti dhahe laalanii umar tahuu argan rifatan hidhannoo qabatu hidhatee dhufe rifatan hamzaan utaale yoo nagayaan dhufe nagayaan dhiheessina yookaan sayfuma isaatiin isa ajjeefna jalaa banaa jalaa banan rasuuli rabbiitti ol ka'an ol ka'anii yaa umar haga yoomitti jallinna kana keessa jiraatta jedheen kootta karaa rabbii qabadhu jedheen rasuuli rabbiin sodaane na eegaan jen narraa qabaan jen hidhannoo irraa hiikaan jen takka jagnuma itti qajeelan qabadhu boo karaa rabbiitti koottu jedheen hayyee jedhe achitti maaliif dhufte jedheen sitti amanuuf dhufe jedheen shahaadaa qabatee fi amane guyyaa sanirraa umar bin khaxaab radiallahu anhu haarawaa dhalate jechuu umarii kaafira ka nama mu'minaa rakkisuu miti umarii amantii tana jabeesse amantii tanaa tumse santu dhalate yerooma amantii fudhate irraa bahe gaafii takka rasuula rabbii gaafate yaa rasuula allah awalasnaa cala alxaqi jedhen karaa haqarra hin jirru karaa haqarra jirraa mitii jedhen wanni nu irra jirru tun dhugaa mitii waan dhugarra jirraamii jedhee gaafate rasuula rabbii taalam gaafima tana keessa awalastum hin jenneen isin karaa haqarra jirtaniimi hin jenneen nu jedhe laal takkitti maan itti dabalame jechuun ee jedhe rasuula rabbi karaa haqarra jirra ummanni kaafiraa kun karaa baaxilarra jiraa meennaan ee jedheen maalifre haqa kana maalif dhoksinaa jedhen guyyaa sanitti akkaatan daawaan achiin duratti deemu achirratti xumurame guyyaa sanirra daawaan fuula biraatiin eegale jecha umar kanattu faaruuqu ka haqaaf baaxila gargar baase jechuu faaruuq jechuun ka gargar baase wanni rabbiin guddaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam faaruuq itti baaseef ejjennoo inni guyyaa san bakka saniif fudhate sanii achii ka'anii hayaa jedhe rasuula rabbi wanni nu eegnu tana wanni nu dhoksineef namoota akka kan keetiitiif namoota rakkoo san jala haga jabaannu jennee dhokfanne amma ammoo eega isin lamaan nu islaamtan mul'isuu hin dandeenya rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni guyyaa san bakka san jiru nama afurtama namni muslimaa hagas jechuu miti muslimni achi hin jirre hedduu jira muslimni hijiraa bahee ala jiru hedduu jira garuu namni guyyaa san mana keessa bakka san jiru nama afurtama digdama digdamaan addaan baasanii digdamman tana saglii saglii jechuuma fakkeenyaaf saglii tana hamzaa dura dhaabanii saglii taallee umar dura dhaabanii rasuulli rabbii jidduu isaanii akkasitti socho'an yeroo duraatiif waraanni muslimaa yeroo duraatiif hidhannoo hidhatee akkasitti bifa saniin socho'uun yeroo duraatiif zikrii rabbii ol fuudhanii kalimaa rabbii jabeessa'a karaa makkaa keessaa irra beekama'a makkaa wadhakkaa bahu karaa sanirra rabbi fi zikrii qajeelan osoo deeman harama dhaqanii jechuun ka'baa dhaqanii xawaafa godhanii salaatan qureeshin guddoo waliin bu'an waliin bu'anii qureesh garti amma akka umar islaam akka hamzaan islaam inni umar maanguddicha eessuma isaa kaan dhaqee itti himuu barbaade masjida keessa barbaadee dhabe mana isaa itti dhaqe yoo inni mana dhayu mana jalaa bane eessuma maal barbaadan jedhee gammachuun dhiheesse umaa wanni tokko hin barbaadu waan sitti dhufe wanni si dhufeef akka an muslima tahe sitti himuuf dhufee jedheen abi jahliin eessuma isaatiin abi jahliin kun dallanee dallanee dallanee salphadhu badi asii jedhee alkulotti hidhe akkaataan inni silaa salphinnaan hulootti hidhe tun isa gammachiifte malee isa rifachiifte achii ka'e umar maal godhaga mana qureesh hundaa dhaqee akka muslima tahetti himuu barbaada garuu nama mana hundaa deemee himuu hin danda'u meediyaa qureeshtu jira yeroo san meediyaa san namtichi tokko ka oduu qureesh oofu jira waan barbaadan isatti himan amma namni waan barbaade chanaaluma tokko dhaqee takka reediyoo takka dhaqee dubbatee achirra namni hunduu si caqasaa miti zamana sanitti waan tokko yoo barbaadde namticha tokko jira ka oduu oofu maqaan isaa jamiil ibnu mu'ammar jedhama qureesh minillee warra jumhayi jamiil ibnu mu'ammar kana dhaqee himi maal jedheen yaa jamiila muslima tahee beekii jennaan jamiilin kun ganda keessa cehee iyyi ace yaa qureesh umar kafare yaa qureesh umar kafare umar jala deemeen kijibdaan kafarre in aslame jedhaan akkasitti qureesh guutuun dhageettee dallansuu saniin as bahan guyyuma san qureeshiif umar walin bu'an yeroo duraatiif umar dhaanamuun makka keessatti guyyaa san qureeshi wali bu'an wali bu'an akka bada inni qofaa isaatiin magaalaa guutuudhaan waan ta'a rasuulli rabbii lola rabbiin guddaan hin hayyamne fakkiin lolu garuu umar jabeennuma isaatiif ummata kana hundaa dallansiisuu barbaade haroo irraa bahu umar qureeshi wal dhaananii wal dhaananii dadhabee hafuurri citee taa'e kun achitti lafa dhaanan taa'eef irraa qureeshi maal jedhe haga feetana dhaanaa jedhe wallaahi haguma nama dhibba sadii geennu qofaa eega jedhe yoo nama dhibba sadii geenne magaalaa tana yookan nuu lakkiftanii yookan isinii lakkifnaa hagasuma dubbiin taate jedhe amma faraasan isaa takka tana lolli guyyaa badri ka duraa qureeshii fi ummata muslimaa jidduutti argame nama dhibba sadii hin argame dhibba sadiif kudhanii waa nama dhibba sadii guyyaa san inni ilaalame yoo nama dhibba sadii geenne yookaan nuu lakkifte yookaan isinii lakkifne yeroo sanitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka umar hojjete san sahaabaa hundaan deema hojjedhaan jenneen nagayaan suuta amantii keessan facaasa rabbii keessan jabaadha rabbii keessan gabbara amantii keessan baradha imaana keessan jabeessa namni humna hin qabne yeroo sila amantii baratan ka amantii barsiisan ka dacwaa facaasanitti waa gubu'uuf waa balleessu'uuf waa iyyuuf waa rakkisuun amantiin fayyaddu amantiin miiti male jamiilin kun nama wakaalaa amba'aa akkama zamana keenyaa kana jechuu dandeetta nama oduu guuru tokko جميل بن معمر لما أدوغو أدوغو ريتشون وان إني دقاي مقالان قوتون دقايت نما تبر أدوه اللي رفو نندي نجرة جميل لما كسيتي كناف جميل بن معمر جناه مكان سا كناف دقايت همي يتشون صلاح الدين بارك الله فيك إيه دوبا إيه يرو akkasiisan sabrii akkasiisaniin akka sahaaban sabranii osoo arraffaman osoo kaafirri nama miidha sabranii bifa saniin nama jabeessanii nama ijaaranii amantii jabeessanii amantii ijaaranii bifa saniin jabeessanii sadarkaa saniin gahan san nama barbaachisa saniin boodagaa ummanni qureesh walgayii guddoo tokko walii yaaman hawaasa guutuu walii yaamanii maanguddoo isaanii gugurdoo hunda walii yaamanii akka hatattamatti wal hageenyu jedhan jarri gugurdoon lama muslima tahan yeroo duraatiif ummanni islaamaafirraa deemee kacbaa dhufanii xawaafanii bifa nun beeknen salaatanii taa'anii qur'aana nu dura qara'an tun dubbii ajabaati wal hageenyu jedhan walgayanii marii guddoo takka oofan marii tana keessatti maanguddichi isaanii beekamaan tokko utbaa ibn rabiica ka jedhamu silaa maqaan isaa beekama utbaan kun maal jedhe aboo qureesh jedhe rakkattan jedhe isin rakkattanii rakkoo tana humnaan keessaa bahuu hin dandeenyu malaan keessaa habaanu jedhe hayee aboo muhammadii kana uma inni fedhu gaafanne waan inni fedhu san kennineefi nagayaan balaa tana haa fixnu jedhe haya waan inni fedhu hundaa kenniifi amantime tana nurraa haa lakkisuuti bakka bu'aa keenne tahii deem isa dhaqii waliin waliigalaa jedheen achii ka'e maanguddichi kun abalwaliid jedhamu maqaan isaati utbaa ibn rabiica rasuula rabbitti dhufe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ka masjida keessa ta'anii fira rabbii fi gabbaru jiran dhufee salaamee akka gaaritti faarse yaa muhammad ati nama beekamaa ilma nama beekamaati warra beekamarraa dhalatte nusi jaalanna ati nama nu fuulduratti abdii guddoo irraa qabnu irraa ta'u nu waan guddoo sii yaanna waan amantii fi muka gabbaruuf maalii maalii wani kun nama laafattu waan akkanaa kana hojjeta ati nama magaalaa keessatti beekamaa tokko nama kabajaa qabu tokko gosti tantee wal geettee murtiirra geette murtiirra ka geette waan isaan murtiirra gayan san si himuu fedhaa si wajjin dubbatu barbaada jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qalbii qulqulluun hayaa dubbadhu jedhe yaa abal walid eega isa faarsee gosa isaa faarseen booda aboo ka gostante akkana si jaalattee si kabajjee bifa kanaan isaan keessatti waggaa afurtamaa jiraatte balleessaa gugurdoo qiyaasa hin qabne gosa tan teete irratti hojjatte jedheen sun hoo maal amantii isaanii faallessitee imaana isaanii balleessitee arrabsitee beekaa isaanii wallaalchifte nagaya biyyaa boorissite tokkummaa fi jabeenna gosaa gargar cabsite wanni tun hunduu balleessaa gugurdoo qureesh biratti tana nurratti hojjatte kana jechuun egaa garuu nu jedheen amma san takkaillee laallu haqa kan keetiif obbolummaa kan keetiif jaalalsii qabnuuf jecha waa si gaafannaa waan tana keessaa tasii taate filadhu jedheen maal na gaafatan jennaan aboo yoo horiin qabdu mallaqa barbaadisaaf durummaa barbaadisaaf waan kana ka waliin rakkattu taate horii walissii guurree nurraa nama irra dureessaa taata jedheen arqa takka yoo ammoo anga of ka deemtu taate mootii si goonee qureesh hunda mootiin si taha jedheen maaliif amanti'iif kana waan lallaaftu hin deemtaati tullachuu ammoo waan ajabaati tasadaffaa ammoo waan kabajaan qabne maal jedheen yoo ammoo wanni si oofaa kun rakkoo dhukkuba jinnii si dhayee ati dhiisuu hin dandeenye taate gosti tantee beekamtu qabiiba nama nama yaaluu danda'u biyya aalama keessaa bakka inni jirurraa sii barbaanne mallaqa nu baafne akkasi si yaallee si fayyifne jedhen tun amma jecha kabajaa qabu miti lamaan tun ammoo jecha didiqqaa miti mee ikwaanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo isinitti namni inni qabu nama xiqqaasan humni inni qabus humna xiqqitti isin gartansan isa akkasitti jiru biyyi guutuun dhufte yoo bifa kanaan walii galla koottu siin jedhanii walii galtee ammoo xixiqqoo miti mootii biyyaa si goona koottaa ati nu bulchi siin jedhan takkaa yoo kasan mootummaaf rakkoo sii kan barbaanne taate horii sii wali guurree nama biyya tanaa irra dureessaa taataati mee namoota zamana amma nu jirru kana keessatti sochii wayii sochoosu sochiin sun sochii qabsoo haa jennu mee fakkeenyaaf kan fedhe waan rasuulan jedhan kana hundaa miti waan kan harka dhibbarraa shan qofaa odoo jedhaniini kaayoo qaban san hundaa diiganii kaayoo namni hagam irra tobba'e san hundarra tarkaanfatanii waliigaltee san mallatteessan silaa koottu nu bulchi jedhanii yeroo sanitti qureesh nama bulchu hin qabdu gosti hunduu ifii wal bulchite qureesh keessi gosa hedduu gosti hunduu ifii wal bulchite akka mootummaa xixiqqoo gosti hunduu isa ammoo atiin mootii keenya si goonee qureesh guutuu akka jiru makkaa guutuu mootii makkaa jennee malika makkaa inni akkasi si godhanne jedhanii rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam kana jechuun egaa amma dubbii nu kunoo ummata akkana gaari'iitii waan hagana gaari'ii kan harkaasii qabnaa jechu yoo ammoo kana didde dubbiin inni hin jenne tan amma bara dubbii jala jirti ammoo yoo kana didde balleessaa ati balleessite kareef sirra lakkoofsine san balleessan sun galannis imaal ta'uun lubbuun ajjeefamooti nagaya biyyaa boorisite jechuun tokkummaa ummataa cabsite jechuun hawaasa gargar diigdee jechuun seera biyyaa diigdee jechuun waan xiqqoo miti jecha nama ajjeesu kana mana murteessi kenna jechuudha yoo bu'aan guddoo kana barbaaduu baatte tana jechuudha ammallee waan bira keessa jira yoo waan lamaan duraan nu sii kennine horii guddicha kanaaf aangoo gudditii tana kan barbaanne taate ati dhukkubsataadhaa nutti of kenni nu si wal dhaannaa jechuudha wanni nu dubbisa dafaa tana godhan ibsan yoo wanni waan ati dhiisuu hin dandeenye taate jechuun yoo waan kana lamaan hin fudhanne taate ati maraataa jechuudha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam aangoo haa argadhuuf horii haa kassabadhuuf haa beekamee namni na jaalatee heger dhaabatiyya aangotti na haa dabalaniif waan kanaaf hin qabsoofne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam karaan adii wanni deemaniif adii wanni deemaniin adii rakkoon takka dukkanni takka illee keessa hin jirtu yos maal jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa abal walii shidhattanii jedhaniin dubbii teessan hin dubbadhaan na caqaftu hinnaan ehee jedheen wannumaa inni dhufeefu isa caqasuuf dhufeemi hayaa jennaan maal godhaa dubbii fi dubbata rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jecha rabbii guddaa qur'aana irra qara qur'aana irra qara qur'aana qara qara qara qara aayaanni qur'aanaa ka rasuula rabbi rasuulli rabbi irra qara'u kun qalbii maanguddichaa tana seenee seenee seenee seenee gara booda irratti qur'aanni kun maal jedha yoo warri qureeshaa kun amantii tana fudhatuu didan rabbiin guddaan akka warra armaan duraa halaaketti isaan halaaka jedha maanguddichi osoo caqasu osoo caqasu bakka tana inni geennan waan qaata halaakni bu'ee qureesh halaakamte seen yoos lafaa utaalee if irraanfate nama kabajaa qabu ta'uu jaarsa qureesh ta'uu ammallee ummanni isa ergatee bakka bu'ee ummata dhufuudha isaa hundaa irraanfatee sodaan qaata isa fuute areeda rasuulaa qabatee maal jedheen firummaa teennan si qabe rabbiin si qabe balaan akka gosotan teetti hin buune rabbiin kee kadhadhu jedheen if irraanfate comma watak rasuuli rabbiin callisanii kunooti waanni an harkaa qabu tasirra qara'e tana atummaan irratti yaadi jedheen waan guddichi kun achi gaddee uummanni qureesh taa'ee eegu jira namni tokkollee yeroo sanitti ka waan hagas gahu san qureeshuu kennuu hin barbaannedha waan san aangoo hagas gahu muhammadii kennuu qureeshuu hin barbaanne garuu malli biraa hin jiru isattu didaa ammoo namni tokkollee hin iyyaannedha yeroma inni achi as deebi'e fuula isaa akkana laalaniituma qureesh maal jedhe abboo utbaan jijjiiramee maalin dhufte yaa abbaan waliid jedhaniin abbaa waliid maalin dhufte jennaan aboo wanni ittiin dhufe waan biraatii na caqasaa jedheen maal jennaan yaa aboo an namtichi qur'aana narra qara'e jecha takka armaan duran dhagayin dhagaye wallaahi jechi sun jecha nu beeknee hiikaa isaa kennuu dandeenyuu miti waan nu oliiti qureesh jedhe ammaan guddoo keessan isin keessatti beekama'a ardha jecha keenyarraa fudhadhaa jedheen maal nuun jetta jennaan namticha kana ifirraa dhiisaa jedhe illolinaani amantii isallee hin qabatina illolinaani akkasuma nagaa godhaa dhiisa haa deemee ummata bal'aa aalamaan wali bu'u yoo aalamaan wali bu'ee aalamni isa ajjeese rakkoon rabbi nagaa isin baase osoo isin ittiin du'in namni biraa isinirraa ajjeese hayyee yoo inni aalama hundaa kacabsee qabatu taate angoon isaa teessan maal namni isarra namni isinirra isatti aanu jira aqlii qaba jaarsi kabajaan isaa kabajaa teessan angoon isaa angooma teessan waliin deema aalama bulcha yoo inni aalama qabate yoo aalamni isa ajjeese dubbiin hudumte hagana naa godhaa jedheen falfalamte falsi falfalee jiraa jedhaniin arrabni kee arraba nama fayyaa qabuuti miti arraba falfalamee jiruuti sun yaada kiyya waan feetan hojjedhaa dhee biraa deeme jaarsi tarkaanfii saniin booda maaltu itti aanaa insha allah yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe darsii itti aanu keessatti waliin dubbanna hagaan waan na dhageeffattaniif egaa rabbiin guddaan isinirraa haa jaalatu جزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم